akka fuune daawwattootaaf dhaggeeffattoota sagalee ameerikaa attam ooltan sagaleen ameerikaa gama raadiyoon meetir baandii 22-2531 irratti televiziyoona itiyosaatiin waashingtan dc irraa kallattiin sagantaa dabarsu jalqabee jira guyyaan har'aa roobii fulbaana 22 bara 2021 akka lakkoofsa itiyoophiyaatti immoo fulbaana 12 bara 2014 sagantaa har'aaf keessummeessituun keessan antuu jibee horaati gama teeknikaan qophii keenya kan qindeessu nugusuu taammireeti sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaalee biyyarraa ergamaniif naannolee addunyaarraa nu dhaqqaban akkasumas asii kan qindeessine dhiyeessina oduutu dursaa gara jaallanneetti isin dabarsa.
attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kunoo. hidhattoonni adda bilisummaa uummata tigraay magaalaa nifaas mawucaa keessa guyyaa kudha tokkoof yeroo turanitti shamarran ol adeemtotaa fi dubartoota maanguddoo ta'an irratti humnaan gudeeddii geessisuu isaanii kanneen nurra ga'eera jedhaniif jiraattonni magaalattii raadiyoo sagalee ameerikaaf ibsanii jiru. umriin isaanii shantamoota keessa kan ta'ee fi mucaa tokko qabaachuu isaanii kan dubbatan akkasumas yeelloof jecha maqaan isaanii ifatti akka hin ibsamne kan gaafatan dubartiin tokko. hidhattoonni hiwaat magaalaa nifaas mawucaa yeroo to'atan guyyaa jalqabaa mana koo dhufanii na gudeedan jedhan.
Boombii zuwal, karraa zuwal, kilaashii zuwal.
Boombii qabateera, albees qaba, qawwee kilaashii qabateera, waan inni hin qabne tokkoyyuu hin jiru, sochoonaan miila keen kutee gataanaan jedhe, achi na gudeede, namni na dhaqqabe hin turre, inni tokko sakaaniif hin birmatu, calluma jedhuu jedhan. sanbooda qarshii silaa liqaa ofirraa baasuuf kaa'atan kuma tokkoof digdama na jalaa fudhatan jedhu dargaggoonni manaa manatti deemuun tajaajila tola ooltummaa kennaa turanis kanneen hokkarri saalaa nurratti gaggeeffame jedhan kanaaf deeggarsa qoorqalbii kennaa jiran dubartiin kabiraan umriin soddomoota keessa ta'uu dubbatanii fi haadha ijoollee sadii. maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafachuun ijoollee isaanii duratti gudeedamuu fi ollaan iyya dhageessee dhuftes carraa wal fakkaataan ishee mudachuu ibsanii jiran magaalaa nafaas mawucaa ganda duwwaa afur keessatti qof dubartoota shantama caalan gudeedamuu waltaasiftuun waa'ee dubartootaaf daa'immanii kan gandichaa adde habtaam mangistee ibsanii jiru gama kaaniin dubbi himaan huwaat obbo geetaachoo raddaa fi mootummaa yeroo ammaa naannoo sana bulchaa jiru yeroo adda addaatti ibsa kennaniin hidhattoonni humnootii ittisaa kan tigraay jechuun waaman namoota nagaa akka hin xunne ibsanii gocha gaarii hin taane raawwatan jechuun dhimmi ka'u qaama walabaan akka qulqulleeffamu haala mijeessinaa jechuu isaanii asteer misgaanaa baahirdaar irraa gabaastee jirti. hidha laga abbayyaa kan itiyoophiyaa keessaa akkaataa itti hojiirra oolfamuu danda'u kan ilaaleen waliigaltee waliigalaa madaalawaaf seera qabeessa ta'e akka argamuuf pireezidaantiin masrii abdulfattah alsiisii gaafatanii jiru ibsa sagalee alsiisiin dursee waraabame kaayiroo irraa kibxata kaleessaa kora tokkummaa mootummootaa irratti kan dhiyaate kanaan masrii fi akkaan barbaachisaa kan ta'e laga abbayyaa irratti. hidha ijaarame kan ilaaleen biyyi isaanii gadda kan qabdu ta'uu ibsan masriif sudaan golina eegumsaa marii hooggantummaa gamtaa afrikaan gaggeeffamu akka itti fufu kan gaafatan yoo ta'u kunis falmii itiyoophiyaa waliin jiru ni fura jedhu itiyoophiyaan immoo golina eegumsaa keessa seenuusaa mormaa jirti. korri waliigalaa kan tokkummaa mootummootaa magaalaa niiwoork keessatti gaggeeffamaa yeroo jiru kanatti. jaarmayoonni soddomni wal ta'uudhaan xalayaa barreessaa duree tokkummaa mootummoota antooniyoo guutarreesiif biyyoota miseensota dhaabbataa kan gola nageegumsaatii fi har'a dhiyeessanii jiru kunis hokkaraa fi beela tigraay keessaa xumura akka argatuuf tarkaanfiin hatattamaa haa fudhatamuu gaaffii jedhu qaba baatii sadaasa bara 2020 kaasee uummanni siviilii kan itiyoophiyaa gama kaabaa gargaarsa tajaajila baankii quunnamtii jiran mararraa citanii. ummanni miliyoona tokko ta'u haala beela fakkaatu keessa akka jiran akkasumas hedduun qarqara afaan beelaarra akka jiran ta'uu xalayichi ibseera walwaraansi kutaa sana keessatti gaggeeffame hokkara saalaa dabalatee dhiittaa mirga namoomaa bal'aa geessisuusaa nama beelessuunis akka meeshaa waraanaatti gargaaramuu fi uummata hedduminaan godaansisuun akka jiru ibsee jira. seeratumtoonni liibiyaa mootummaa ce'umsaa biyyattii keessatti sirni caalmaa sagaleen injifachuu akka hojiirra in oolleef raggaasisanii jiran Tarkaanfiin kun immoo filannoo waggaa kana dhumatti gaggeeffamuuf karoorfamee ture irratti caalaatti shakkii uume. Muummichi ministeera Liibiyaa Abdulhamid Beebaa akka jedhanitti baatii muddee dhufu filannoo gaggeessuuf karoora ba'e akka hojiirra ooluuf mootummaan isaanii dhiibbaa godha. Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Muummichi ministeeraa Biriteen pireezidaantiin Veetinaamii fi pireezidaantiin Maalaawii hoogganoota addunyaa kanneen roobii har'aa kora tokkummaa mootummootaa irratti haasawaa dhageessisu jedhamuun sagantaarra kaa'aman keessa jiran. Muummichi ministeeraa Biriteen Booris Jaansan guyyoota dursuudhaan haasawaa dhageessan irratti kan irratti xiyyeeffatan jijjiirama qilleensaa kan ilaaleen tarkaanfii fudhatamuu akka qabu kunis sagantaa diinagdee addunyaa bayyanachiisu uumama irratti hundaa'ee ta'uun barbaachisaadha jedhan. biyyoonni dureeyyiin guddina faalama qilleensaa dhaqqabeerraa bu'aa argatanii jiru ka jedhan jaansan amma immoo biyyootiin guddataa jiran diinagdee isaanii qilleensa uumamaa keessatti akka guddisan kunis haala waarinsa qabuun akka ta'u wiixata darbe dhaamsa tiwiitarii irratti barreessanii hubachiisaniiru muummichi ministeeraa jaansan yaada kana kan kennan pireezidaantii yuunaayitid isteets joo baayiden waliin waayit haawus keessatti eega wal arganii booda jijjiirama qilleensaa ittisuun mata duree olaanaa tarreeffaman keessaa yoo ta'u walgahiilee addaan qoodamuun gaggeeffamu irratti barreessaa dureen tokkummaa mootummoota antooniyoo gutarees pireezidaantiin gwaatimaala fi pireezidaantiin hoonduraas kibxata kaleessaa marii gaggeeffame hoogganaa turan. pireezidaantii yuunaayitid isteets joo baayiden haasawaa yeroo jalqabaaf gumii waliigalaa kan tokkummaa mootummootaa duratti dhageessaniin hariiroon dippiloomaasii dura dhaabbannaa qabu jabaan akka jiraatu waadaa seenanii lolli qabbanaawaa haaraa lamuu akka hin barbaachifne dhaadatan ajandaa addunyaan qabdu irrattis humna waraanaa yuunaayitid isteets gargaaramuun carraasa dhumaa malee ka jalqabaan ta'uu jedhan pireezidaant baayiden haasawaa daqiiqaa soddomaaf dhiyeessan kanaan. dhukkuba covid 19 fi jijjiirama qilleensaa irratti tarkaanfii jabaan akka fudhatamuuf dhiibbaa taasisan roobii har'aa immoo hoogganoota addunyaa kanneen biroo waliin waa'ee tallaalii covid ilaalchisee marii gama marsariitiin ta'u gaggeessuuf jiru. kan addunyaa irratti diinagdee fi faalama qilleensaa guddaa qabaachuun beekaman yuunaayitid isteetsiif chaayinaan kibxata kaleessaa jijjiirama qilleensaa kan ilaaleen adda addatti kallabsan qabu pireezidaantiin chaayinaa jiiping biyyi isaanii humna cilee gubuun argamu biyya alaa keessatti hin gaggeessitu jedhaniiru kana gochuun chaayinaa waggootii lamaan walitti aananiif qilleensa naannoo kan ilaaleen walgahii tokkummaan mootummootaa gaggeessu irratti ajaa'ibsiifannaa argamsiiseefii jira pireezidaantii yuunaayitid isteets joo baayiden biyyoota hiyyeeyyiif gargaarsa maallaqaa kennamu dachaan dabaluun bara 2024 tti doolaara biliyoona 11.4 kennuuf karoorfamuu ega labsanii booda chaayinaan immoo kana beeksifte kunis biyyoota ho'a qilleensa addunyaa akka hin hammaanneef gochuuf hojiirra jiran tooftaa faalama qilleensaa hinfinnetti akka jijjiiran gargaaruuf oolaa jedhameera oduun har'aaf qabnu kanuma.
jaalannee oduu seef nan galateeffadhaa kun sagalee ameerikaati.
daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoo galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii itiyoosaat kan armaa gadiirratti nu argachuu dandeessu voa itiyoophiyaa chaanal yookaan nss itiyoosaat virchuwal chaanal 57 digiris istirratti lakkoobsa daaka sistemii virchuwal chaanal ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota itiyoophiyaa eertiraaf jibuutiitiif 6,230 ka soomaaliyaatiif 6,231. ka keeniyaatiif 6,232 hordoftoota voa 24 yookaan voa 24f 6,233 akkasumas daawwattoota voa tv yookaan tvmc duwwaa ja'aaf 6,229 kana malees marsariitii keenya voa afaan oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka feesbuukii tiwiitarii instaagiraamii fi yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
kan hordofaa jirtan sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti amma gara gabaasaalee keenyaatti ceena. torban tokko booda ayyaanni irreechaa hora arsadiitti kabajamuuf jira abbootiin gadaa bara kana namoonni martinuu akka ayyaana irreechaa irratti argaman ka beeksisan yoo ta'u bulchiinsa magaalaa bishooftuu ayyaanichaaf qophii barbaachisu ka gochaa jiru ta'uu beeksise galmoo daawit aangawoota waajjira aadaaf tuurizimii magaalaa bishooftuuf abbootii gadaarraa dubbisee gabaasa ittaan qindeessee jira kuno.
Irreessa hora Finfinneen booda akka kabajamu irreessa hora sadiif magaalli Bishooftuu qophiirra jirti jedha waajjirri aadaa fi tuurizimii magaalichaa. Obbo Kibaboo Dabalaa hoogganaa waajjira aadaa fi tuurizimii magaalaa Bishooftuu kabaja ayyaana guddicha kanaa fi qophii taasifamaa jira jedhan akkasitti dubbatu.
Keessumaa hedduutu biyya keessa biyya alaatii nurratti dhufa. Keessumaa dhufu kan ammoo seeraan simannee seeraan keessummeessuun dirqama keenya waan ta'eef kana beeknee qophii haal duree gaggeessineerra. Magaalli keenya giddugala turizimii fi aadaa waan taateef giddugala kana caalatti keessummaa keenya simattee to'ii seeraan deebisuu akka dandeessu baay'inaan qophii gooneerra. Inni guddaan nagaaf nageenya uummanni keenya bahee akka deebi'uuf nageenya eegsisuudhaan wal qabate uummanni keenya magaala keessa jiru hundi bakka jirutti nagaa akka tiksu namoota faallaa deeman to'achuun akka danda'amu barbaachisaan ta'e karaa qaama mootummaatis abbootii gadaa wajjin ta'uudhaan hojii bal'aan hojjetameera. Ammas kun cimee itti deema. Karaa biraatiin keessummaa simachuudhaaf waan barbaachisu keessaa inni tokko bakka bulan bakka nyaatan qopheessuudha. Kanaan wal qabatee hoteelota, riizortiiwwanii fi paarkiiwwan adda addaa irratti qophii barbaachisu hunda qulqullina akka qophaa'an kallattiin kenname koreen dhaabatee koreen to'annoo gabaatii fi qulqullina hoteelotaa to'atu dhaabbateera. Kun waldaa hoteelotaa magaalaa wajjin ta'uudhaan qindoominaan hojii hojjetamudha. Yeroo kana haala kanarratti hubannoo guutuun kenname uummanni keenya keessummoota seeraan simachuu akka danda'an garaagarummaan gabaallee akka hin uumamne kana to'achuudhaaf hojiin bal'aan hojjetameera. Karaa biraatiin qulqullina magaalaa eegsisuudhaan wal qabatee magaalli keenya magaalaa giddugala aadaas tuuristii harkisuu waan danda'u innaa jennu kanaaf haala mijataan uumamuu qaba. Haroowwan gaarreewwan jiran giddugala tuurizimii keessaa isa tokkodha. Naannoo kanatti qulqullinni isaa eegamee ta'e uummanni keenya nagaan dhufee nagaan deebi'uu akka danda'u an hojjetamu cinaa yeroo ammaa kana qulqullina naannoo haroowwan keenyaa eegsisuu irratti hojii bal'aatu hojjetamaa jira. Kanaafis koreen dhaabate yeroo ammaa kana hojii bal'aa gaggeessaa jira.
Kana malees ardaa irreessaa keessatti bu'uuraalee misoomaa barbaachisan babal'isuu irratti bulchiinsi magaalaa Bishooftuu hojjetaa akka jiru himanii jiru. Abbaa Gadaa Fiqaaduu Abarraa hundee abbaa alangaa gadaa tuulamaa ta'uu dubbatu. Tuutni abbootii gadaa ayyaana kana qindeessu hojiirra jira jedhu.
Karooraan qabamee jira. Karooraan hoo qabamu ayyaanni kun waan ittiin kabajamus baajata adda addaattis ta'ee haala mijeessuus ta'ee hojmaatarra jirra. Karooraan jira. Ayyaanni kun arsadii qofaa inni nuti finfinneen ol qabatee jira. Dursaan kabajamu gaafa 22 hora finfinneeti. Horri finfinnee irrattis qophiin qophaa'amaa jira. Qophii kana isaan qopheechu koruma kana gadumaa Tuulamaati. Abbaan gadaa Tuulamaati. Abbootiin malkaa hin jiru. Abbootii malkaa qopheessuudha. Malkaan haxaaramuu qaba. Qulqullaa'uu qaba. Duraan dursee wanti jiru qulqullinni isaa maal fakkaataa araddaa isaa mijeessuudha. Haala mijeessuu irra jirra. Qulqulloomni isaa hojjetamaa jira. Qulqullaa'amaa jira. Qulqulleessaa jira. Koreen qulqulleessituun qulqulleessisaa jira. Magaallis qulqullaa'aa jira. Araddaan kunis qulqullaa'aa jira. Haalli qulqullummaan isaa hojjetamaa jira. Inni hoodhume booda abbootii malkaa akka qophaa'anii mijuu isaanii jiffuu isaanii qabatanii akka qophaa'anii kormeef bitamee kormeef dullachi bitamee haxaaratu nu'aafa.
Abbaa Gadaa fi Qaadoo Abarraa hundee sana boodas malkaa kanatti akka wanti xureessu hin seenne hojiin eegumsaa haga guyyaa irreessaatti taasifamaa jedhan. Asumaanis waa'ee qabiyyee lafaa kan malkaa arsadis yaada kennanii jiru.
wanti kun karoora keessa jira hannu daangessee haala yerooti haala keessa jiru haalli yeroon kun mijataa nun taane kana jedhee yookaan immoo akka ogummaatitti kenname kana jedhamee nuu kennameen jiru hannuu kenname hammatti jala bultii kanatti hannuu kenname hangalmatu lama kaartaan isaa qabiyyeen isaa nuu kennamee jira. Hankanaa garuu maaliin daangeffamee jira tumaa sirna gadaatiin. Tumaa sirna gadaatiin waan daangeffamee jiru daangaan isaa araddaan isaa tumamee jira. Malkaan kun safuu qaba. Namni malkaa kana xureesse namni malkaa kanarraa waa gode bosona jire muka jire seera malee yoo ta'e gadaatti dhiyaate hin adabama waan kana beekuuf. jiraataan naannoo kana kana shaffatee tuma jira daangaan isaa ammammaatitti nu harkaa tuqamee hin beeku.
Abbaa Gadaa fi Qaadoo Abarraa Hundee dhiyeenyattis bakka ulfoo kanaa fi kaartaan adda bahee akka kennamu abdii akka qaban himanii jiru. Obbo Kibaboo Dabalaa hoogganaa waajjira aadaa fi tuurizimii magaalaa Bishooftuu qabiyyee lafa irreechaa horaar sadii kana hagam akka ta'e ifaan dubbachuu baatanus naannoo horaa kanarra warra seeraan ala qubate kaafnee amma sirnaan kunuunsi taasifamaa fi jiraa jedhanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galboo Daawit horaar sadii Bishooftuu.
jirtan sagalee ameerikaatti dhaggeeffatootaaf daawwattoota keenya akkuma duraan beeksisaa ture sagantaa keenya televiziyonaaf raadiyoodhaan wixata darbe katamsaasuu jalqabne ta'us saatalaayitii itiyoosaatiin tamsaasuun ka jalqabaa waan tureef quunnamtiin saatalaayitii guyyoota lamaan kanaaf hin turre sababaa kanaaf televiziyoonaan nu daawwachuu hanqachuu keessaniif dhiifama gaafachaa har'arraa jalqabee saatalaayitii itiyoosaatiif raadiyoo dambalii gabaabaa baratamaan kan nu hordofuu itti fufuu dandeessan ta'uus hin beeksifna. barataan yuunivarsiitii amboo kamummee barnoota ikoonomiksii ka ta'e daanyee beeksisaa eebba baranaa irratti guutummaa yuunivarsiitichaatti qabxii olaanaa fiduun waancaaf meedaaliyaa warqee badhaafame kun cimee hojjechuu koon bu'aa anaaf argameedha jedha. daanyeen achuma yuunivarsiitichatti hafe barsiisaa akka ta'u abdiidhaan dubbata rakkooleef yaaddoo qabullee ibsee jira eebbifamtoota yuunivarsiitichaa kabara kanaa kaanis itti dabalee naakoor malkaa gabaasa qindeesse kanatti aanee dhiyaata.
yuunivarsiitiin amboo torban darbe gaafa sanbata xiqqaa barattoota kuma afuriif dhibba afurii ol sagantaawwan barnootaa garaagaraan hamma digirii sadaffaatti barsiisaa ture eebbisiisee jira sirna eebbaa kana irratti akkuma yuunivarsiitichaatti qabxii olaanaa fiduun barataan waancaaf meedaaliyaa warqee badhaafame daanyee beeksisaa jedhama daanyeen akkaataa itti badhaasa kana argate ibsuun biratti bu'aa bahii keessa darbeellee akkasuma raadiyoo sagalee ameerikaatti himee jira.
sammuu keessa kaa'ee seenee haa ta'u akkuma yuunivarsiitii kana seeneen. Bakka fiildii see barbaaduudha waan ta'eef fedhii guutuudhaan hojjechuudhaaf haala mijataa na uumeera jira jechuudha. Tokkoffaa bakkee dhaloota kootti yuunivarsiitii baay'ee dhiyaatudha. Laafiidhaaf jireenyaaf wanta na barbaachisu saayikooloojikaalii miidhama tokkollee hin qabu. Akka yuunivarsiitii kana seeneen qabxii bara jalqabaa hojjedhe keessaa barnoota afaan Ingiliffaa saddeettamii afur fiduudhaan fiduudhaaf na yaalaa qabxiin tokko hir'atee ture. Isaan kanaaf barnoota warra kaan AFF chaarjiin fidaa ture. Simisteerota afan kanaan booda fiduu hin qabu jedhee murteessee hojjechaa ture. Akkuma murteessee hojjechaa turetti fidaa ture. Akkaataan ittiin dubbisaa ture keessaa sa'aatii kudha lama hanga sa'aatii sadiitti yeroo mara kiriitikaaliin dubbisaa ture. Sa'aatii sadii booda immoo rakkoo ijaa muraasa sababoota muraasa wayii ittiin dalagaaniin irraan kan ka'e rakkoo ijaa waan qabu sadii olitti dubbisuu danda'u ture.
Daanyeen kaayyoo isaa gara fuulduraa ilaalchisee akka dubbatetti ammallee barnoota itti aanu barachuudhaaf karoorsee jiraachuu hima.
Anillee kanaan booda kan gochuu barbaadu jireenya kiyya jijjiiruudhaan cinatti ammallee dabalee baradhee barnoota ikoonomiksumaan itti fufee biyya kiyyaaf moodela ikoonomiksii jechuun poolisii fi istiraateejii yookaan tarsimoo dinagdee biyyi keenya ittiin guddachuu dandeessu tokko lafa kaa'uudhaaf. ammallee barumsa kiyya sadarkaa itti aanutti ispeeshaalaayizdi godhee fiildii ikoonomiksii tokko irratti ispeeshaalaayizdi ta'e biyya kiyyaaf moodela dinagdee tokko buusaa hidhee yaada.
Abdiif yaaddoo qabu laalchise illee badhaafamaan waancaa yuunivarsiitii Amboo kun akkas jedha.
Tii badhaafama yuunivarsiitii warqee yuunivarsiitii Amboo argan ta'e booda yuunivarsiitiin keenya asumatti haftee nu tajaajiltaa asuma haftee hojjattaa barumsa keessi barsiifnaa jedhanii naaf himuun isaanii tokko akka abdiittaan fudhadhaa maaliif barumsa kiyya haala salphaadhaan maastarsii kiyya barachuun danda'a phd kiyya barachuun danda'a kun abdii isa guddaadha. Akka yaaddootti wanti lafa kaawwee yoo jiraate immoo haala nageenya biyya keenya keessa jirru kana wal qabate rakkoo dinagdee fakkeenyaaf rakkoo qaala'insa gabaatiin wal qabatee jiru isaawwan kun kun booda deemanii deemanii rakkoo dinagdee hawaasummaa fi siyaasa biyya keenya keessatti cimsaa deemu jedhee tilmaama qabutu jira. Isa kanas akka yaaddootti yoon kaasu malee abdii akka furuudhaaf danda'amuuf anillee gahee koonan ba'a jedhee waan yaaduuf yaaddoo guddaa jedheen tilmaama.
Dabalataan eebbifamtoota yuunivarsiitii Amboo kanneen biroo muraasnillee akkasuma abdiif yaaddoo gara fuulduraatti qaban raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Kan ofii osoo baratiin osoo ofiin baratiin na barsiisan ofii rakkatanii kan rakkoo keessaa na baasan isaan gargaaruu fi jireenya isaanii fooyyessuu irratti kan baratiin barsiisuu irratti xiyyeeffata. Kaayyoon kiyya guddaan hawaasan baratiin barsiisuudha. Waan hin baradhe kanaan uummata jijjiirudha. Mootummaan carraa garagaraa baasee warra barate kana ijaaree nama biraatiif illee akka fakkeenya ta'u hojii mataa isaallee uummatee nama baay'ee jira kan birrii qabee taa'uun kan waan hojjetuu wallaale jechuudha. Carraa dila san hunda akka hojiitti jijjiiruun gaafadha ijaaramnee jechuudha walumaanuu.
Warqaalam Tamasgeen Taafasaan jedhama. Ani kan inni eebbifame industiraal injinariingi dipaartimentii irraati. Yaaddoon keenya siyaasi biyya keenya rakkoo waan qabuufi carraan barataan illee qacaramuusaa baay'ee dhiphaadha. Kanaaf barataan gatee akka godhatuuf namni barate gatee akka godhatu yoo barbaadan siyaasa biyyaa sirreessuun dirqama ta'a.
Maqaan koo Muhammad Ibrahim jedhama. Kanan dhufee godina Baalee Aana Dalloomanna irraayi. Kanan eebbifame immoo muummee barnoota arkitekcheraa fi alban pilaaniingiitiin kaampaasii Haacaaluu Hundeessaa irraa jechuudha. Yaada kootti ganaa bahanii sababa amma addunyaa irra jiru dhibee koronaa kana wal qabsiise bahanii hojii soqachuu barbaaddachuuf wantoota garaagaraa kun kun chaalenjii guddaadha jedhee yaada. Yoo tattaaffii bareeda goone ta'ee inni fuulduratti fuuldura keenya ifata.
Maqaan kiyya Saadaam Hussein Abduu jedhama. Dipaartimentii injinaringii irraa siviil injinaringii irraa eebbifamee jira. Namni kamuu abdiis akkasuma yaaddoollee qabaata. Ana wanti addana taasisuu yaadu yaaddoo kiyya caala abdiin qabudha. Abdii qabu ilaalee yaaddoo kiyya natti waan fakkaatu.
Maatii eebbifamtootaa keessaallee dubbisneerra.
Maqaan koo Hussein Abduu jedhama. Ilma koo Saadaam Hussein jedhama. Abdiin koo guddaadha garuu hojii argannaa irratti rakkoon waggaa danuu barateedha. Gaacarraa hojii isaa akka rabbii argamsiisutti yaaddaa malee waggaa qaba.
Yuunivarsiitii Amboo dabalatee yuunivarsiitonni Itoophiyaa keessatti argaman biroo silaa barattoota bara 2013 eebbisiisuu qaban sababaa dhiibbaa weerara vaayirasii kooronaarraan kan ka'e yeroo ammaa bara 2014 keessa eebbisiisaa jiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakor Malkaa Amboorraa.
kabajamtoota hordoftoota sagantaa afaan oromoo amma immoo beeksisa qabna.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadiirratti nu argachuu dandeessu. VOA Itiyoophiyaa chaanal yookaan NSS Itiyoosaat Virchuwaal chaanal 57 digiriis Ist irratti. Lakkoobsa addaa kan sistemii virchuwaal chaanal ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibutiitiif kuma ja'aaf dhibba lamaaf soddoma ka Somaaliyaatiif kuma ja'aaf dhibba lamaaf soddomi tokko ka Keeniyaatiif kuma ja'aaf dhibba lamaaf soddomi lama hordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24f kuma ja'aaf dhibba lamaaf soddomi sadii akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaa ja'aaf kuma ja'aaf dhibba lamaaf digdami sagal. Kana malees marsariitii keenya VOA Afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa kan Feesbuukii, Tiwiitarii, Inistaagiraamii fi Yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
kun sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti.
kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata yuunaayitid isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
dhimma haala qilleensaa irratti jilli addaa pirezidaantii yuunaayitid isteetsi joon keerii yommuu dhiyeenya kana biyya jaapaaniin daawwatan tattaaffii waa'ee jijjiirama qilleensaa biyyootan lammanii irratti mari'ataniiru. yuunaayitid isteetsi gaazii gubataa nageenya naannoo miidhu biyyoottan qilleensa irratti gallakkisan keessaa chaayinaa taantee lammaffaarra jirti jaappaan sadaffaadha jaappaan waggoottan soddomman dhufan keessatti karoorrawwan hedduu bakkaan gahuudhaaf murteessiteetti. jaappaan murtoowwan cimaa irra geesseetti waggoottan kudhanaan dhufuu keessatti gaazii nageenya qilleensaa naannoo miidhu dhibbeentaa afurtamii shan. afurtamii ja'a amma shantamaatti gadi hir'isuudhaa fi itti gala lafa keeyatteetti kunis qaama karoora isa bara kuma lamaaf shantamatti zeerootti gadi buusuuti jedhan joonkeerii. Waa'ee enerjii haaromfamaa waa'ee qilleensi gubataan warshaalee keessaa ba'u akka qilleensa keessatti hin facaane gochuu waa'ee kaarboonii warshaalee keessaa bahanii hanqisuu irratti beekumsa haaraa maddisiisuu fi yuunaayitid isteetsii fi jaappaan wajjin hojjechuudhaa fi waliigaltee ol guddisaniiru. Biyyoottan lamman bara 2021 keessa jaarmiyaaleen humna kasalaatiin socho'an akka gargaarsa mootummaa hin arganne murteessaniiru. Tattaaffii biyyoottan guddachaa jiran eegumsa haala qilleensaatiif taasisaa jiran deeggaruudhaa fi biyyoottan dureeyyiin waggaatti qarshii doolaara biliyoona dhibba tokko gumaachuudhaa fi murtoo taasisan keessatti biyyoottan lammanii qooda isaanii hin gumaachu. Barkurneen kun tarkaanfii dhimma qilleensaa ilaalchisee fudhatamuu qabu irratti isa murteessaa akka ta'e yuunaayitid isteetsii fi jaappaan waliigalaniiru. Jilli addaa yuunaayitid isteets joon keerii maqaa uummata ameerikaatiin ministeera eegumsa naannoo jaappaan shinjiroo koizumii galateeffataniiru. Jabeenya walitti dhufeenya yuunaayitid isteetsii fi jaappaan gidduu jiru irratti galata guddaa isiniif qabna. Tattaaffii rakkina haala qilleensaa irratti taasifamaa jiruu fi gargaarsa keessanii fi baay'ee isin galateeffanna jedhan joon keerii.
kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata yuunaayitid isteetsi calaqqisu ture.
Hordoftoota sagantaa sagalee Ameerikaa qophii keenya toora saatalaayitiitiin darbu ammas irra deebi'uun isiniif dhiyeessina.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lama walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadiirratti nu argachuu dandeessu. VOA Itoophiyaa chaanal yookaan NSS Itiyoosaat virchuwal chaanal 57 digiriis iist irratti. Lakkoobsa addaa akka sistemii virchuwal chaanal ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itoophiyaa Eertiraaf Jibutiitiif kuma ja'aaf dhibba lamaaf soddoma ka Somaaliyaatiif kuma ja'aaf dhibba lamaaf soddomi tokko. Ka Keeniyaatiif kuma jaaf dhibba lamaaf soddomi lama hordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24 kuma jaaf dhibba lamaaf soddomi sadii akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaa jaaf kuma jaaf dhibba lamaaf digdami sagal. Kana malees marsariiti keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Feesbuukii, Tiwiitarii, Inistaagiraamii fi Yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
Hordoftoota sagantaa keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma qophii boriin walitti deebina hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turuun waan nu hordoftaniif galatoomaa isiniin jenna halkan gaarii nagaatti bulaa.